se o reditse motsweding fm konka bokamoso ale ma rona dumela ke solofela gore ke bitsa sefane sa gago sentle dumelara eh, eh, oh, seno ke eh. ke reng mongwe wa sefane ke ena ka se bitsang sentle go na le wena ka mokgwa o se <laughs> bitsang ka teng ka gonne re go amogetse mo motsweding fm ke Eh, eh, hey. T, e provider and transformation speaker ke mafoko a bokete a motho o ntseng jalo ke motho o dirang eng ke tiro wa gagwe ke eng eh, ke ke simolole ka go dumedisa bareetsi ba motsweding f m mhm. t r e provider ke motho yo thusang um batho ka t r e tla ke tlhalose pele gore t r e ke eng t r e e emetse trauma and tension release exercises yaanong mhm. nna yaka t r e provider ke thusa gore batho ba kgone go releasa trauma eo kgotsa mhm. tension mo mebeleng mhm. ee, selo se o se ntshang mo go wena go raya gore se tsene mo go wena yaanong re batla go itse gore pele ga o ka releasa pele ga o ka exercise go senyegile ee. kae kgotsa go tlhotswe ke eng Ok, cheke e chan se yan. Ni biniyarou na. I an wakit se mouni se moun mhm. se sere ama mou may kutlou. Kour taker akong ou chakal laki koti. Kouta ou chini chili mou may kutlou. Hai ou kou an se moun may kutlou. E kou ama ni mouni. Kour an mouni warou na. Harika chan se mouni se mouni karikar. O nan ni memori. Kour ou kou poulak se mouni se mouni. Se chan se mouni sa koutchakel. Nya ou kan sa koutchakel an mouni mouni yan. Ou kou lakasone. Haon se ou kou lakasone o se away gore santsane se di mo go wena sone se nang sentse se le teng that's why re mmele o na le le memory ga o lebane mm-hmm. yaanong um ka t r e re ntsha yone trauma eo ga ke tsebe foko la tsona le nka le berekisang la gore trauma ke eng mm-hmm. trauma ga nka e tlhalosa nako nngwe a kere motho tlhogelwa ke kotsi ka nna kotsi ya koloi mm-hmm. nako nngwe um go betelelwa yalo um ke mefuta le mefuta ya trauma mm-hmm. yaanong nako e nngwe o ka re ga o gola o bo tswa gore dilo tse o di dile mo go wena o di lebetse mm-hmm. kante di santsane di le teng ga di saletse le mo go wena di salela mo mmeleng ee yaanong ka t r e re ntsha trauma eo e ka neng e go tlhagetse le ga e le maabane mm. go tsa dingwaga tse dintsintsi fela tse di fetileng mm-hmm. trauma eh. trauma stress motho fela fa a upiwa ke tlhogo a re o tshwere ke stress ebile yaanong go tla stress pele kgotsa go tla trauma pele kgotsa stress se kgosa trauma go tla eh, trauma pele a kere trauma e na le di-symptoms tsa teng mm-hmm. ka ee ne ke batla go ditlhalosa sentle ka setsona mme mafoko a teng ga ke a itse sentle e- a ke re mo ka sekgowa re na le bo anxiety mm-hmm. re na le bo depression mm-hmm wa bona re na le nako e nngwe tla ba kgontse gote motho he motho o modi kante gone go nna moodi go ke yone sign ya trauma mm-hmm. nako e ngwe o tla ba opiwa ke tlhogo di sa o sa fetse nako e ngwe di kgona gore di tsetle gore ga ore re wa robala bosigo o mm-hmm. palelwe ke go thulamela mm-hmm. dilo tse tsotlhe tseo ke di-symptoms tsa ba nako nako go na le batho ba batla ba fela pelo fela ka bonako ba le bogale ke motho a tsile ga re le ena a go garumela a go felela pelo le yone ke sign yone eo ya trauma nako nngwe le bo motho tla ba ha o na le mathata e nna ka re o batla o ka ipolaya le mm-hmm. yone ditso tsotlhe tseo ke di-sign tsone ke di-symptom tse tsone tsa trauma re bua ka di-sign o mme batho mm. ba ba gaufi le motho yo ba mo kotsing go le mm. go kae le ene motho yo o kotsi go le go kae mo go ene gore motho wa na le trauma o nna le ene mo ntlong kgotsa o dira leme le wena wa amega ka gore motho a go monate go nna le motho mo ntlong a a go felela felela pele go a go kwatela a hmm. go irang hmm. le wena ga o na le motho a na le tshoma le wena o feleletsa o amega gore le wena o ka feleletsa o nna le tsone bo di-anxiety bao le di-stress fela ka gore o tshela le motho o nang le hmm. trauma mo ntlong okay trauma ga o sa e o sa e address o sa o sa dirisitse ka yone e mm-hmm. feletsa e nna PTSD e leng post uh, traumatic stress disorder ke yone e re le kang go ipila e mm-hmm. mme ha ile e gore setse motho o gorogile mo yone PTSD le yone um ke a e, e kgona gore e e go thusa mm-hmm. gore ka tlhago motho o na o diretse gore a a nne a sena dilo tseo botshwana ga ne go kgonega ono ka se ba nna le trauma kgotsa ba nna le tsone matshwenyega a ntseng yalo mhm. mare yaanong botshelo ke re bo a diphisa mo go rona ga re dilate le ko di leng teng ke botshelo mhm. but eh, e e ko morago mo goreng um mmele wa rona o tshwarelela dilo tse tsotlhe tseo yaanong mo mmeleng wa rona a ke re go na le tshwarelo <clears throat> kore tla ke se sekae ga o ka lemoga ka diphologolo ko nageng gongwe wa bona phologolo e nyane e lelekisitse ke phologolo e tona e fia gongwe tla kere tau e lelekisitse tshepe kgotsa e ga e fetsa go fia ga o ka e tlhokomela go na le mo ya potela go gongwe e be e be robala hatso e be e e e e e e e e e e e e e e e e so ha e dira yalo ya re irisa adrenaline mo mmeleng jaanong mm-hmm. rona batho le rona re tshwanetse gore re ga o ka tlhagelelwa ke kotsi o kgone gore lwena o o mm-hmm. tse mala mm-hmm. kgotsa o re rorome yalo o re release adrenaline because ga o le mo kotsing mmele o romela o ntsha adrenaline gore o e go thuse gore o kgone go sia kgotsa go itwanela which is why re na le flight and or fight or freeze le ga e le gore freeze yone ga se gore freeze ke ha yaanong e le gore ha o se kgwa o khone go tsiya ha o khone go itwanela ha o khone go ira le tsotlhe tseo e re releasiwa ke ke di-adrenal gland tsa ke eh mo mo mmeleng re na le e re bitsang um amygdala le e e e ke sort of um e e re tlhokometse gore ha go e bona kotsi e be ka go a kere mo go ka bona go re bona go keo ha e e go bontsha kotsi yalo eh go tla go release adrenaline adrenaline e be re sia hmm. kgotsa itwanese hmm. ee dilo tse diragala fela ka bonako ke so o ka nna wa sia kgotsa ba itwanele mara ga o fetsa o tshwanetse gore o release adrenaline ka gore e sa e mo mmeleng hmm, yaanong ga o sa e ntshe mo mmeleng ya pakelelana ya pakelelana e nna ntse e pakelelana fela ya ga e ntse e pakelelana yalo le yone e, e kgona gore e, e cause o tshwanetse ke thusiwe some a mararo metsotso ee. morago ga ura ya bolesome motsweding fm konka bokamoso fa e le gore ke kono tsang go tsena re buisanang le mme menki motlhale ke trauma release exercise e re buang ka yone tra provider and transformation speaker mme waka dilo di dintsi tse batho ba kopana le tsone mo lefatsheng ebile ee. dilo tseo o mongwe o kopana le se gompieno ga a se bui o se tlogela mo go ene mhm. a ba kopana le se sengwe gape ga a se bui se feleletsa se le mo go ene e be di pakelelana yalo di tshwana le baluni fa o ka ntsa o e tlatsa mowa go na le mo e felelang e gore ga e sa na space seo sa mowa e be e le gore mhm. ya thubega yaanong tla re tsene mo kganyeng ya rona ya gompieno ya gore re dira jang gore re se ka ra letla dilo tse di re tsena mo go rona kio ya teng kgotsa nna yaka se tsena mo go nna ke dira jang gore dilo tseo di sa feleletsa di pakelelana mo go nna gore di sa pakelelana ke gone gore o batle thuso mhm. ka gore ga go thuse gore o o suppresse maikutlo a gago ga selo se go amile o tshwanetse o se letle gore se go ame mme o bona gore o se addressa yang ka gore ga o sa se o se o sa se addresse se tlile go pakelelana ka ga o bua yalo e be motho a batla gore a ka se ya mo mmeleng nako e nngwe ga o se ntsha ba ba o fitlhelela ka gongwe o nwa notagi go fetisa kgotsa mm-hmm. e, e, o le mo di-vaccine fela fela yalo ke ka mokgwa o TRE e leng botlhokwa thata ka yone hmm. gongwe ga nka tlhalosa gore ka TRE re dira yang ka hmm. gore yone e e kgona gore e ntshe yone stress se kgotsa trauma go simolola ko tshimologong le ga e ntse e pakelelane yalo o kgona gore o dirise ka gore ha o dira t r e ga go tshwane le ga dibidio di-exercises ke di-exercise tse di ga se e ka ga o ka ya gyming o feta o tima batla gore o nne le di-muscles kgotsa mesif ke tse di bonolo thata ga ke re bonolo ke raya gore di gentle so ga o dira di exercise tsa tla ke re ga e o tle go khona ka gore e e ga se ke a di ga se ga se go mme fela ga ke gane e ya bo mme ra ba thusa me so ma ga se se se nna gore ke sa bo mme fela le borre le bone ba itlhoka e bile se go le bogolo thata mo ka tsere ka gore gantsi borre ga ga ile ga se ba tsabara tang go bua a le ga a ka re o ya go batla thuso ko kae ka ga se gantsi a bua mhm. yaanong mo t r e ga se gantsi re bua ee ra go letlelela gore o ka bua mme re simolola pele ka tsone di-exercise ehe ga motho a tla mo for uh, t r e re dira di-exercise tse di activatang sowas muscles and sowas muscles okay re re re spela re simolola ka p so so what matters is e attached to the the uh, spinal cord e tla yalo e tswa ko morago di-muscles tsa teng di tsamaya mo pelvic area di ya ko tlase kwa di feletsa mo mo sima mo mo marapong a a maoto a mo godimo yaanong di-exercise tseo di direla gore di activate yone di-soas muscles because di-exercises tseo di dirang ko di-gyming ga di fitlhele soas muscles so how o sena re activate di-soas muscles tseo o rapame so o tsaya metsotso o ikheditse wa hema gore fela yana ha o ntse o le foo mmele o yaanong di-muscles tseo di simolola di-trema gore ka re di a roroma o bona ga motho a a fitwa mare ga o re rome yalo kore that's wa re e bitsa potremala e seng potrembla ka gore ga go tshwane yaanong mhm. ga o ntse o roroma yalo ke gona ga di eh, eh, um soma eo le sengwe le sengwe se eh, mo go wena se se sa re sa se batleng mo mmeleng ya ka tension and tsona tseo di a tswa gore o simolola la ntlha a ke re mmele ga utse ga ka re o make ka ntse re bua gore mmele o na le memory mm-hmm. ga wa tlwaela so la ntlha o tla simolola o 'ira go iketlile o iketlile go iketlile o ga o tlala bobedi fela yalo go tlhelela mmele o bo o tlwaela gore ha ke na le stress ke se sentse ke se dire yaanong ga o itse o e dira the more o di dira ga o sa tlhole o tlhoka gore o dire di-exercise tseo tse tsotlhe mm-hmm. o ka nna batlola tse dingwe kgotsa ebile la bofelo mmele o setse o itse gore o ha ke na le le stress ke tsantsi ke ke tshemare and then stress is so sad when e gore go go bo ga ha se tlhole ebile o tlhoka le gore o dire di-exercise tseo ha o o o nna ka position e o tshwanetseng o nne ka e o nna ka yona ha o tshemara ha se setse nna hela ka yona o khona go di dira o ntse mo stilong setilong kgotsa o rapame gatshe o nna hela go ebe mmele le o simolola o tremara ga o tswa fo o bile o ikutlwa Eh, eh, ole botoka thata mhm. re ithutile go le gontsi kwa bofelong go diragalang ka motho o tutetseng a sa batle thuso eo ke bothata motho o ka gore motho gore o mo thuse o tshwanetse a batle thuso wena o ka mo o ka mo bontsha gore kana thuso ke e ha a sa e batle go nna bothata mme o ka nna ntse mo rotloetsa hela le ka gore ha a nna fela a sa batle thuso ke tsone tse ntse re bua ka tsone gore o tla itlhela motho wa teng a le o nna depressed o nna bogalaka o gore o itlhelela ebile le bana ba motshaba gongwe le rre wa ko lapeng kgotsa nna ko lapeng ke gore go nna o nna fela a sa itumela o nna a le a sa itumela yaanong ha motho a batla gore botshelo ba go boele a ke re o tshwanetse a batle thuso mm-hmm ee wena o ka moleka wa leka go bua le ene ka tsatsi lengwe gongwe mo ebile wena o itlhobogileng teng a ka nna re he ke lapile go tshela yana mm-hmm. ke batla go tshela because um at t r e, a ga o setse o e le mo mmeleng wa gago o nna le peace of mind mm-hmm, mm-hmm. Ee. mme wa rona mme mmeng ithutile go tlala seatla gompieno ana solofela gore ba tlile go practice go tloga ba tlile go dira se re ba se re so re lebogetse nako ya gago e yotlhe le gore o bo le teng ka nako yotlhe fa re go tlhoka ke lebogale a lebogamme waka jaaka danki jaaka o ikutlwetse wena moreetsi wa tshwana station se dira fela yalo e le ene mme minki go ntse re buisana le ene gone mo station se motsweding fm konka bokamoso